iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe muradusanga kuri wa eshatu radiyo yacu viyo akadomo com muri kumwe nanjye timu harisi ishimwe mbahaye ikaze muri aya makuru mbere y'uko tubagezaho amakuru ku buryo burambuye ariko reka tubanze tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho perezida emmanuel macron w'ubufaransa ari muri djibouti yavuze ko igihugu cye cyifuza kongera umubano n'ibihugu bafitemo ibigo bya gisirikare Nous avons voulu faire évoluer notre modèle. Là où dans de nombreux pays, nous avions des bases historiques posées, nous avons voulu le repenser euh, notre présence.
uwo ni perezida w'ubufaransa emmanuel macron ari muri djibouti mu budage umugabo wo muri arabiya sawudite akoresheje imodoka yishe abantu batanu abagera kuri magana abiri barakomereka amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu budage mu gihe mu bihugu byinshi byo ku isi birimo abakristo babibuka ivuka ry'umwami yesu kristo muri aya matariki yo mu mpera z'umwaka abadagi bo mu mujyi wa magdeburg bo bari mu gahinda kenshi nyuma y'igitero cyahitanye abantu batanu abandi bagera kuri magana abiri bagakomereka abantu bagera ku bihumbi bibiri bateraniye kuri kiliziya nini iri mu mujyi wa magdeburg ahabereye igitambo cya misa yabereye hanze abantu bakayikurikira kuri televiziyo nini yari yahashyizwe so schnell wie möglich zu behandeln.
abayobozi bo muri uyu mujyi uherereye mu burasirazuba bw'igihugu bavuze ko ukekwa gukora iri bara ari umugabo witwa taleb al abdulhamsen ukomoka muri arabiya sawudite bavuze kandi ko yagabye iki gitero akoresheje imodoka yahari abantu bari mu isoko ricururizwamo ibintu bya noheli ubuyobozi bwumvikanisha ko yabikoranye uburakari buvanze n'ibitekerezo bikomeye by'intagondwa za kisilamu ubuyobozi bwo muri uyu mujyi bukomeza kuvuga ko uyu mugabo watumye abadage bo muri uyu mujyi babona noheli y'uyu mwaka nk'idasanzwe yarabikoze ku bwende kuko banabihuza n'uburakari yatewe na politiki y'ubudage kubimukira n'uburyo iki gihugu gitanga ubuhungiro minisitiri w'intebe w'ubudage olaf scholz nawe uri mu gitambo cya misa cyasomwe kuri iki cyumweru yamaganye iki gitero cyumvikanye nk'icyashegeshe imiryango y'abadage bari mu bihe bya noheli ndetse n'igihugu muri rusange kuko mu myaka umunani ishize undi mugabo wo mu mutwe w'abajihadisite nawe yakoze ibisa nk'ibi mu isoko riri mu murwa mukuru berire agonga abantu akoresheje ikamyo reka tuve mu budage tujye muri djibouti aho perezida w'ubufaransa emmanuel macron kuri uyu wa gatandatu yahuye na mugenzi we wa djibouti ismail omar gale aho baganiriye ku kamaro k'ibigo bya gisirikare mu bihugu bimwe na bimwe bya afurika aho kugeza ubu ubufaransa bwatakaje ibigo byaho by'ingenzi mu rugendo rugufi perezida emmanuel macron yagiriye muri iki gihugu cyo mu ihembe rya afurika yahuye na perezida Ismail Omar asura n'ingabo z'Ubufaransa ziriyo mbere y'iminsi mikuru isoza umwaka. Macron ntiyahwemye kongera kumvikanisha akamaro k'ingabo z'igihugu cye ziri muri Djibouti.
Nous avons voulu faire évoluer notre modèle. Là où dans de nombreux pays, nous avions des bases historiques.
twifuza gukomeza guteza imbere uburyo dukoramo aho twari tumaze gushinga ibigo bikomeye by'amateka mu bihugu byinshi twifuzaga kongera gutekereza ko haba twongera imbaraga mu bufatanye n'ibihugu byinshi tukareba ibikenewe birimo amahugurwa ibikoresho n'ibijyanye n'ubutasi ariko ubu turi mu nzira yo guhindura imyumvire Coopération en matière de renseignement, opération ponctuelle, mais nous sommes en train de changer la logique.
Perezida Emmanuel Macron avuze ibi mu gihe vuba aha ibihugu byinshi byo muri Afurika byahagaritse amasezerano ya gisirikare byari byaragiranye n'Ubufaransa kandi byategetse ingabo zabwo kubivamo muri byo harimo ibihugu bya Mali, Burkina Faso na Niger byabayemo kudeta za gisirikare mu myaka ya bibiri na makumyabiri na kabiri na bibiri na makumyabiri na gatatu mu biganiro yagiranye na perezida Omar Gale wa Djibouti perezida Emmanuel Macron yavuze ko kuba Ubufaransa buri muri muri Djibouti ari ingenzi ku mutekano w'inzira z'ubucuruzi hagati y'ibihugu by'Uburayi na Aziya perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kandi yagiye no muri Ethiopia umunsi wahuriranye n'uko hizihizwa insinzi mu ntambara iki gihugu cyatsinzemo ingabo z'Ubutaliyani mu mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo cyenda na gatandatu aha Macron yashyize indabo ku rwibutso ruri ahitwa Adwa mu murwa mukuru Addis Ababa umugaba w'ikirenga wa irani ayatola ali hamney yanze ko imitwe y'abarwanyi iri mu karere ikora nk'abambari ba tahran hamney yavuze ko iyi mitwe ntaho ikenewe kabone n'ubwo hari ingamba zikomeye igihugu cyaba gifashe ibi byavuzwe n'umugaba w'ingabo w'ikirenga wa irani yabivuze umwaka umwe nyuma y'uko umutwe wa hezbollah ushyigikiwe na irani muri libani na hamasi muri gaza byatakaje byinshi mu ntambara bihanganyemo na isirayeli ndetse n'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa bashar al assad wafatwaga nk'umuntu w'ingenzi i Tehran ikindi ayatola al hamne yagarutseho ni inyeshyamba z'abahuti bo muri yameni aho yumvikanishije ko zagiye zibangamirwa cyane na amerika n'ubwongereza kubera ibitero zagiye zigaba ku mato atwaye ibicuruzwa mu nyanja itukura ari imbere y'imbaga y'abashyitsi benshi i Tehran mu murwa mukuru wa Irani Hamney nubwo yakomeje kumvikana avuga ko igihugu cye kidakeneye imitwe y'abarwanyi mu gihe haba hari ingamba zifashwe ariko atasobanuye izo arizo ntiyabuze gukubira mu ijambo rimwe kwizera yumvikanisha ko iyi mitwe irwana ifite ukwizera kandi ko ibyiharanira ari ngombwa Hamney yavuze ko abanyamerika bakomeje kuvuga ko leta ya kisilamu n'imitwe yayo batakaje ingufu icyo yise ikosa rikomeye kuri Amerika yumvikana ko mu gihe hari icyo baba bashaka gukora iyo mitwe batayikeneye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugeni kuri wa eshatu radiyo yacu viwe akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook youtube na x muradusanga kuri arobaz viwe radiyo yacu mu kanya turajya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika reka amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tuyahereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho perezida w'iki gihugu felix tshisekedi mu mpera z'iki cyumweru turangije yahinduye abayobozi bakuru b'ingabo reka ku buryo burambuye iyi nkuru tuyibaze diane nini nahazwe mu bahinduriwe imirimo harimo lieutenant general jules banza mwilambuwe yagenywe mu mabanga y'umukuru w'ingabo z'igihugu frdc general ciwewe songesha christian yahora muri ayo mabanga president felix tshisekedi yaciye amugira umunyamabanga mukuru wiwe mu vya gisirikari yatwara ibiro bikuru vya gisirikare muri repubulika ya demokarasi ya congo kuva muri 2022 general major christian ndayule nawe yahora atwara urwego bw'iperereza bamugize umukuru ingabo za Kongo zigwanira ku butaka. General Major Jerome Chiko Chitambwe yahora ari cegera c'umukuru w'ingabo za Kongo, akaba ari nawe yarajeje ibikorwa vya gisirikare ku rwego rw'igihugu n'ivyo guhasha umurwi wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru, yagizwe umukuru w'ingabo z'akarere ka mbere ko kwivuna karimwo na Kinshasa. Itangazo ryasomewe kuri radiyo na televiziyo vy'igihugu muri Congo rivuga ko impinduka zabaye inyuma y'inama nkuru y'abagize leta vyabaye ngombwa ko iba kandi vyihuta. Impinduka zibaye mu buyobozi bw'igisirikare ca Congo nizo za mbere zibaye zikomeye kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igihe umurwi wa M23 wasubira gukaza ibitero vyawo. Ni impinduka zibaye kandi mu gihe ingabo za Congo biriko birazigora kwisubiza bumwe mu buce bwi bwigaruriwe n'abarwanyi ba M23 bariko baratera intambwe nini mu buseruko bw'ico gihugu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ribivuga akaba ari naryo ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko hambavu y'ubuseruko bwa Congo abarwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bariko kandi baratera intambwe nini mu ntambara ibera mu ntara ya Kivu ya ruguru M23 ni gake muri kahise yateye intambwe mu bice vy'iyo ntara ariko ku bwa AFP kuri no nshuro abarwanyi b'uwo murwi basigaje ibirometero bigera kuri mirongo itanu kugira ngo bashikire igisagara ca Butembo gifatwa nk'umutima w'ubudandaji bwa Kivu ya ruguru. Intambwe nini bateye nk'uko AFP ibandanya kubivuga bariko barayitera inyuma y'aho inama yari itegekanije kuba kwa Mungu w'indwi iheze hagati ya perezida wa Congo Felix Tshisekedi n'uw'u Rwanda Paul Kagame isivye. Iyo nama yari kubera i Luanda ku murwa mukuru wa Angola ihagarikiwe na perezida w'ico gihugu yagenywe n'ubumwe bwa Afrika nk'umu umuhuza mu matati u Rwanda rufitaniye na Kongo. Ivyo bihugu uko ari bibiri bikabandanya kwitana ba mwana ku catumye inama itaba.
Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Ndabasuhuje ndi Eugenie Mukankusi. Mbahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima. Indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi bakunze kwita leiomyoma ni uburwayi bukunze kwibasira nyababyeyi. Ibi bibyimba bigenda bitandukana mu mubare no mu ngano kandi ntibitera kanseri benshi mu bagore bafite ubu burwayi nta bimenyetso baba bagaragaza ababigaragaje bashobora kuva cyane mu gihe cy'imihango kuribwa mu nda cyangwa se mu gice cy'epfo cy'umugongo ndetse no kugira impatwe ari byo kunanirwa kwituma ibikomeye ubu burwayi butera ubugumba nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri amerika nih indwara ya fibroids ni umugogoro ku rwego rw'isi aho yibasiye mirongo inani ku ijana by'abagore bakiri mu myaka yo kubyara ariko kandi yiganje cyane mu biraburakazi barimo n'abo muri afurika muri uganda imibare itangazwa na guverinoma yerekana ko abagore bane ku icumi muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa afurika barwaye iyi ndwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi nubwo hari uburyo bwo kuvura iyi ndwara benshi mu bagore baracyagira ingingimira zo kujya kwivuza ibibyimba byo muri nyababyeyi ni indwara ikunze kwibasira abagore berekeza mu kigero cyo gucura aho ibibyimba byoroheje bitangira gukurira muri nyababyeyi bigateza ibimenyetso nko kuribwa mu nda kunyaragura no kuva cyane mu gihe cy'imihango nk'uko ubushakashatsi bubyerekana indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi bita fibroyide ivugwaho kuba isoko nyamukuru y'ubundi burwayi cyane cyane mu bagore b'abirabura bari mu myaka yo kubyara barimo n'abo muri uganda dogiteri atuhayirwe suzanne ni umuganga w'indwara z'abagore ku bitaro byihariye by'impinja n'abagore bya murago i kampala avuga ko uko ibibyimba bya fibroyide bigenda bikura bitera ukuva bikabije uburibwe no kugubwa nabi nyamara benshi mu bagore batinda kujya kwivuza
bamwe muri aba bagore baza baratangiye kujya bajya kunyara kenshi bitewe n'uko uko ibibyimba bikura bibyiga uruhago abandi nabo bashobora kugira impatwe ari byo kunanirwa kwituma ibikomeye bitewe n'uko ibibyimba byagiye hasohokera umwanda hanyuma kandi tujya tubona abagore baza baragumbahaye batakibasha gutwita Juliet Namuwaya w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko yagize ibimenyetso bisa n'ibi ubwo yari afite imyaka makumyabiri n'itanu yagerageje kwivurisha imiti y'ibyatsi ariko ntibyagabanya uburwayi cyangwa ngo bimworohereze nibwo yaje gufata umwanzuro wo kujya kwivuriza kwa muganga
ubwo najyaga kwa muganga basanze imiyoboro yarifunze babonamo za fibroyide bahise bampa imiti yihariye ivura fibroyide Juliet avuga ko nyuma yo kugirwa inama n'abaganga yaje kubagwa nyuma y'imiti yongera imisemburo yari amaze amezi atandatu aterwa ibyo byahagaritse kuva mu gihe runaka ariko mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri n'itatu ububabare no kuva byongera kugaruka ibyamuteye ubwoba
ibi byaba ari iki kubera iki ubu bubabare bugarutse kubera iki narimo gutwita urumva iyo utarimo gutwita muri sosiyete nyafurika yacu bagufata nk'aho ntacyo umaze bihereye no ku mugabo wawe ninde wakwifuza kugumana n'umugore udashobora gutwita mu by'ukuri hari n'abavuga ngo uyu mugore yaravumwe muganga tuhayirwe yerekana ko nubwo ubuvuzi bwo kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi bidasabye kubaga ahantu hanini buhari benshi mu bagore batinya kubagwa ndetse bakanga kujya kwa muganga ntabwo ari buri fibroyide ivanwamo binyuze mu kubagwa hari izo twitegereza twasanga zitaguteza ikibazo ukaba wabana nazo muganga tuhayirwe avuga ko hari n'ubundi buryo bwo kuvura buboneka burimo gushongesha za fibroyide hakoreshejwe imashini yabugenewe ndetse n'imiti iterwa mu mijyana yo muri nyababyeyi igafasha kubuza amaraso amaraso kuvira muri nyababyeyi Profeseri Anne Beatrice Kihara ni umuyobozi wa Federasiyo Mpuzamahanga y'Ubuvuzi bw'Indwara z'Abagore muri Afurika avuga ko mu gihe abagore bakwiye kujya bisuzumisha kenshi guverinoma z'ibihugu nazo zikwiye gukora ibiruseho mu gutuma ubuvuzi bwo kwa muganga buboneka kandi buhendutse
kuri fibroyide ugomba kubanza kubaza by'ingenzi bijyanye nayo ese arashaka ko uburumbuke bwe bugumaho cyangwa yarangije kubyara ese niba ava bikabije ni iki cyabanza kwitabwaho ese birasaba ko tuvanamo nyababyeyi turavanamo se ibyo bibyimba ese birasaba ko dukoresha bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bwadufasha gupima ingano y'ukuva umuntu afite ariko ibyo byose bigaruka kuri iki inzobere zivuga ko bitewe n'ikiguzi gihenze kijyana no kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi bizwi nka fibroyide ndetse n'igitutu cya sosiyete ishyira ku mugore ngo abyare Juliet n'abandi bagore benshi b'abanyayuganda bakomeje kuzahazwa na fibroyide
ni iki uzi ku ndwara ya fibroyide hanyuma se ni iki wumva cyakorwa mu kurushaho gufasha abagore bayirwaye muri afurika
mu by'ukuri ntabwo nkora ibijyanye n'ubuvuzi ariko nta byinshi nzi kuri fibroyide icyakora ni imwe mu ndwara zishobora gutera umugore kutabyara hari abagore benshi hanze aha bagendana ubu burwayi bwa fibroyide ariko batabizi ko babufite nibwira ko guverinoma yagerageza gukora ubukangurambaga nk'abaganga bakazenguruka hose bahugura abaturage atari no kuri fibroyide gusa ahubwo no ku zindi ndwara nyinshi zibasira abagore muri ibi bihe
numvise abantu benshi barwaye fibroide mu bo nsanzwe nzi kandi fibroide ubusanzwe abantu babana nayo ntabwo ari ikibazo gikomeye mu by'ukuri kuba abantu babana nayo kuko ntigaragaza ikimenyetso na kimwe cyangwa se ngo igire ikibazo gikomeye itera umugore icyakora hari bamwe bahura n'ingorane zo kuribwa cyane bakaba banava bikabije hari abagira ikibazo cyo kutabyara muri bimwe mu bihugu cyangwa muri za leta zimwe ugasanga bamwe mu bagore inda yabo yaragiye iraguka cyane cyangwa se bakajya kwa muganga bavuga ko bamaze hafi umwaka urenga batwite mu by'ukuri bo bibwiraga ko ari ugutwita ariko babasuzuma bagasanga ari fibroide zabyimbyemo
nibwira ko fibroide ari indwara iterwa n'agakoko ka bagiteri igatuma abagore batabyara cyangwa se ikabatera uburwayi bwo muri nyababyeyi butuma baribwa cyane mu gihe cy'imihango cyangwa se bakaribwa mu kiziba cy'inda ariko igikomeye cyane ni uko ibuza abagore kubyara nkibwira ko hakwiye kubaho gutegura ubuvuzi bwo kubagwa butangwa ku buntu abagabo bashatse nabo bagomba gufasha abagore babo
ikintu gito nzi kuri fibroide ni uko ari ibibyimba bikurira muri nyababyeyi y'umugore bikaba byatuma atabasha gutwita cyangwa se bikamutera kuribwa mu kiziba cy'inda no kubabara mu gihe cy'imihango ku byerekeye guverinoma nibwira ko bakwiye kugabanya ikiguzi cy'ubuvuzi bwo kubagwa bagomba gukora inkingo nyinshi zayo ibyo bikaba byafasha mu kuyigabanya oya mu by'ukuri sinibwira ko hari ibihari bitewe n'uko benshi mu bagore baba batazi ikibazo bafite cyagiye wumva utameze neza wumva ububabare ntibajya kwa muganga ngo bisuzumishe bamenye ikibazo bafite barabyihorera kugeza ubwo uburwayi bwagutse bukaba ikintu kinini
dr george gwako ni umwarimu mukuru muri kaminuza ya nairobi akaba n'umuganga ku bitaro galaxy gynecare muri kenya aradusobanurira icyo fibroids ari cyo n'icyakorwa mu kwita ku barwayi bayo bashya ndetse n'abayisanganywe
the etiology or the cause of fibroids uh, is actually not known but we know that there are certain uh, intandaro y'igitera fibroyide kugeza ubu ntizwi neza ariko tuzi ko hari bimwe mu bintu bishyira umugore mu kuba yarwara fibroyide urugero nk'abagore bafite abana bake cyangwa badafite n'umwe abagore bagiye mu mihango yabo ya mbere imburagihe wenda nko munsi y'imyaka icumi ikoreshwa ry'urushinge mu kuboneza urubyaro byo ntibivugwaho rumwe abagore bafite umubyibuho ukabije barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso barwaye diyabete ariko rero harimo n'igice gikomeye cyo kuba yaturuka ku tunyangingo sano tuzi ko uburwayi bwa fibroyide bukunze kwibasira abantu bahuje imiryango ariko kandi bukaba buniganje cyane mu birabura ugereranyije n'abazungu ndetse n'abakomoka muri amerika y'epfo hanyuma icya nyuma cyabutera ni ibibazo bishingiye ku buryo ubaho urugero kurya amafunguro yiganjemo inyama kunywa inzoga nyinshi kunywa itabi kubura vitamine d mu mubiri ndetse n'izindi mpamvu ubusanzwe uburwayi bw'ibibyimba bwa fibroyide tubushyira mu burwayi bwerekeranye n'imihango hari ibibyiga ibice byo munsi y'umukondo ndetse bikaba byabangamira uburumbuke ibyo ni ibya mbere ikindi ni impinduka mu bijyanye n'imihango zikunze kugaragarira mu kuva amaraso menshi kandi igihe kirekire mu gihe cy'imihango kuri fibroyide zibyiga ibice byo munsi y'umukondo zishobora kugabanya ingano y'uruhago bitewe n'aho byaje bishobora kandi kugabanya ingano y'ahasohokera umwanda munini cyangwa se ingano y'amara bishobora kandi kugabanya imitsi ijyana amaraso mu rukenyerero aho umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kuziba kw'imitsi ku burumbuke yego turabizi ko ibibyimba bya fibroyide rimwe na rimwe bishobora gutera ubugumba bishobora no gutera ugukuramo inda kenshi ndetse no mu gihe cyo gutwita bishobora gutera ububabare bishobora kandi kubangamira uguhindukira k'umwana mu nda bikaba byasaba ko umubyeyi abyara abazwe ndetse na nyuma yo kubyara bishobora gutera kuva amaraso menshi cyane ariko nk'uko twabivuze ni ngombwa kumenya ko mirongo itatu ku ijana by'abagore bashobora kugira ibi bibyimba bya fibroyide ariko nta bimenyetso bagaragaza hariho uburyo bwinshi bwo kubivura bijyanye n'aho biri ingano yabyo uko umurwayi agaragara imyaka ye ndetse n'ibyifuzo bye mu bijyanye n'uburumbuke muri rusange uburyo bw'ubuvuzi bwashyirwa mu byiciro bitatu hari aho bisaba ko ibyo bibyimba tubikurikiranira hafi tuvuge niba umuntu akiri muto akaba arwaye ibibyimba bya fibroyide kandi nta bimenyetso bibigaragaza urategereza nta kintu ugomba gukora fibroyide ni ibintu bisanzwe ubushakashatsi bugaragaza ko hagati y'icumi na mirongo itatu ku ijana by'abagore bagira ibi bibyimba byo muri nyababyeyi rero inama ni uko bakwiye kujya bisuzumisha kandi nk'uko wabivuze ntabwo bitera kanseri biravurwa bigakira hari uburyo bwinshi bw'ubuvuzi
abarwayi b'iseru ku isi biyongereye ku rugero ruri hejuru ya makumyabiri ku ijana bagera kuri miliyoni icumi n'ibihumbi magana atatu mu mwaka ushize nk'uko bikubiye muri raporo yatangajwe n'ishami rya onu ryita ku buzima oms rifatanije n'ikigo cy'amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo abantu bagera ku bihumbi ijana na birindwi biganjemo abana bakiri bato bishwe n'iyi ndwara nubwo ari indwara ishobora kwirindwa binyuze mu rukingo rw'iseru abashakashatsi bagaragaza ko habaye igabanuka mu mubare w'abantu bakingirwa iseru kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyakwaduka mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mirongo inani na gatatu ku ijana gusa by'abana hirya no hino ku isi nibo bahawe doze ya mbere y'urukingo rw'imbasa binyuze muri gahunda ihoraho y'ikingira ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko umwaka ushize mirongo irindwi na kane ku ijana gusa aribo bahawe doze ya kabiri y'uru rukingo hagati aho minisiteri y'ubuzima mu rwanda yatangaje irandurwa ry'icyorezo cya marburg aho hari hashize ibyumweru bibiri nta murwayi mushya wanduye iyi virusi mu mpera z'ukwezi kwa cyenda nibwo byari byatangajwe ko iki cyorezo cyadutse mu gihugu hanyuma mu kwa cumi u rwanda rutangira gutanga urukingo rwa mariburu mariburu ni indwara yandura bwangu itera umuriro mwinshi no kuva amaraso yica mirongo inani n'umunani ku ijana by'abayanduye cyakora mu rwanda ho ikigero cy'impfu cyari hasi na makumyabiri na gatatu ku ijana nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ubuzima abategetsi bavuga ko bakiryamiye amajanja kandi bakajije ubugenzuzi ku ducurama dukunze kurya imbuto ngo barebe niba iyi virusi itagihari mbashimiye ko mwakurikiye ikiganiro bungabunga ubuzima ku makuru agezweho guma ku ijwi ry'amerika ku muyoboro wa interineti wa eshatu akadomo radiyanti vewa akadomo komu ikiganiro cyacu cya none n'aha tugisoreje naho ubutaha mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc noneho ni umwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
Hey, la prochaine fois mm -hmm. ni wali na sombe na kinono basi unaona kasombe yaishuka kio peke na ah, haiwezekani sombe haina kinono ni sombe ngine siku nakupigia ka kilika yabo kipata hivi hey, napendaga chakula chenu bana hey, kombo taxi ha mimi napendaga kombo taxi eba ni ba professionnel ba mrejo bana yao kwanza tumika chauffeur tunaenda kumpaka eh hey, ni karibu ni karibu badada hey, nyanya yanyu elimu eh chauffeur uramenye udakora iryo kosa aba bagore wibashira muri kombo taxi yawe mbabarira pe ahubwo ntabwo wagomba kubana ahagaze ariko si uri mubiki si wanuka oya shofe nikizana ulituambia sema nda kumupaka sasa utatubeba ama vipi yego sister mwingine rose karibu karibu utibesha reka ngo winjire muri no taxi wa kanyabugokazi we Shoferi ananiambia aseme kama toka nta myanya y'abanyabugiri muri ino modoka ahubwo mwigere imodoka itabakandagira shoferi twigendere hubwo ariko se wa mugabo ukimanye toyi nawe nabuyinza yade n'obuyinza bugana bagenzi bange kwinjira mu modoka yanjye uri kubikitse ariko umva shoferi we wihangayika ibyo ndimo ndabizi imyanya yose irimo hano ndayikwishyura ariko ntunsindagira kugendana n'abanyabugokazi ni igihano ndimo eh?
ariko bosi naye ndemeye ko ufite amafaranga menshi ariko sikurimba toyi nabude buyinza kuwa gusuzugura bagenzi bange mweboneye bimubikise shoferi Karamu.
ewana uviachi kwanza mi sisijisikie tena kuingia mwa hii taksi yako yekwa mwa huyu papa wa kujivuna majivuna mi sibitiki Ngoje.
asikubali mimi tumwachie tuende Madam, haviwezekani hayo zitaingia mwinjiramo mu none.
taxi. dada vi- vitu gani anataka kutia boga juu ya nini Aushangae.
Eh? unatetemeka mbele yake mitaingia ingilia kule na mitaingia Ewa, sogea kwanza kule.
tumutia katikati ariko se babagorera mwabona ukuntu murimo kunsunika shoferi ntundebera hii ni taksi ya kila mtu kila Ariko mutu se- wari nemeye kwishyura imyanya yose koko kuki wabyanze shoferi kama haututaki toka Mu- Eh, murabona ino tagisi murayikwiramo mwese koko ibi binyabwokazi birimo kunsura umwuka shoferi ningira ikibazo urandiha wowe tutoke unabania nini tutoke wasohotse ari wowe se Iyo, mm, kuko na senene shida.
gusa tu zigenda zihurura ahantu hose wa mugabo we ugenze waranyo nukuri kw'imana urakabije pe shoferi ntabwo nzi impamvu utabyumva aba bantu bivugwa muri aka karere ni nk'amasene namwe ava ahangaha agatarukira ahandi agakwira hose akagenda agakora ikigura ahantu ahubwo mwebwe abantu ba seruganda sinzi niba musinziriye muzicura ryari koko Eh, eh, eh, umva nkubwire niba mudakangutse n'ahangaha ngo muhaguruke murwanire ahazaza hanyu heza mwirukane ibi biryo by'ibigo biza iwanyu uzangaye nimutisanga mwasibanganye ku ikarita y'isi Aho nibereye.
ariko se wa mugabo we wubadde iki Eh, nta nsonyi wogera se Ah, isoni zo kujya- urimo gutuka abantu muri mwegeranye murimo bari no kukumva Ato, izi njiji se zinkandagira bitabo ntabwo bazinteye buriya abantu b'ibigo ntabwo bajya bumva ururimi rw'iwacu tubatuka rwose tuvuga mu kijya muhumuro cyacu Sha, ntibabyumve ibyo wabihamya se
datewe shoferi we nawe wanze se rwose ngo nabihabyumva ngewe mvuze ikinyamuhumuro Sha, nta muntu ushobora kucyumva izi njiji ntacyo zakuramo ni ibintu by'ibicucu byinjira hano iwanyu gusa byihishahisha pe paka kaprobeta kuri biri guseka dizi ya mama mba nabihanyuze Aha, ngo ngwiki Nabi- ngo ngo ntabwo twakumva ibyo uri kuvuga Eh, ngo turi injiji Ah, ah, hajya- avuze ikindi nya- ngo ni iki shoferi Ngo- ariko ntubona urwango ufitiye abanyabugo ukanka n'abanyamahanga uribagira ko nawe uri umunyamahanga ngahe ni iwanyu urimo kudedema madaburya ntabwo uri umunye- ntabwo uri umunyabugokazi He, ayiwe ntibishoboka ahubwo bavugaga abanyamahanga Iki?
wowe si ubundi uruwa ntabwo uri umunyamahanga wowe umunsi bazabirukana nawe uzagenda nawe se uvuga ikinyamuhumuro umunsi urumva nari igihe ndi kuvuga
shoferi ko nicaye hagati y'abagore ndabavamo gute koko urajyahe guma icara neza wowe mananye noneho maranyica we isogelee kwanza kule wandu kusogea toraweda byenkugamba musajja gwe olumba olwo lwange ofitiyo abanyamahanga bose sikulimba n'omusayigo cyangwa amaraso yawe nawe uzayabonera olwange gabanyigabanya ebyemikyo yanyu mani
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezaho kuri uyu mugoroba naha ahumurije ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika njye mwari kumwe kuri mikoro ndetse harisi ishimwe nshimiye nawe nadia taha wamfashije kwegeranya aya majwi ndetse na bagenzi banjye bose bagizemo uruhare mugire umugoroba mwiza ndetse munarangiza wikendi neza aho muri mu bice bitandukanye
bamaze kubimenya ku